Hii ni Radio Iswija Amerika. Radio Iswija Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi tuvugira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri. Mu Rwanda turi kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi, ibide niyo ngaba baramutsa abaha ikaze mu makuru y'aka kanya. Kaminuza zigenga zikorera mu Rwanda zivuga ko ingaruka z'ikiza ca COVID-19 zatumye abanyeshuri bagera ku bihumbi icumi bahagarika amashuri.
icyorezo cya kovide cyatumye bamwe mu banyeshuri bashoboraga kwiyishyurira kubera bakoraga batabasha kugaruka kubera babuze akazi ikindi ni uko n'ababyeyi nabo abenshi hari ababuze akazi hari aho ubushobozi mu by'ubukungu bwagabanutse uwo ni Calixte Kabera ayobora ihuriro ry'amashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda ikinyamakuru cigenga co mu burundi iwacu kiri mu binyamakuru bitatu vyatowe mu bishobora kuronswa agashimwe mpuzamakungu kitwa one world media award imbere y'uko dushika kuri ayo makuru tubanze duhere ku makuru avugwa hirya no hino kw'isi umumenyeshamakuru w'umufaransa yaranyurujwe n'abagwanyi b'abayisilamu mu gihugu ca mali dereke nkundikije araduha ibindi umukuru w'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru batabimiriwe reporters without borders yatangaje ko abagwanya umurwi jihad banyuruje umumenyeshamakuru w'umufaransa olivier dubois ku igenekezo ry'umunani ry'ukwezi kwa kane aho yariko akorera mu gisagara ca gao kiri mu buraruko bwa mali amasanamu ya videwo yashyizwe ahabona uyu munsi ku batatu arerekana dubois ariko avuga ko yanyurujwe n'umurwi ukorana n'umurwi w'intagondwa al qaida witwa jenema muri aya masanamu aratera akamo umuryango wiwe abagenzi hamwe n'abategetsi kabasaba gukora ibishobotse byose kugira ngo arekurwe ayo masanamu ya videwo ntarashobora kwemezwa n'ikinyamakuru cigenga christophe deloire umukuru w'ishyirahamwe y'abamenyeshamakuru ataho bemerewe reporters without borders yabwiye itorokanizo ry'amakuru associated press ko ayo makuru ari amakuru y'imvaho yongera aratera akamo gasaba ko uyo mumenyeshamakuru arekurwa dubois yari yagiye kurondera amakuru mu gisagara ca Gao mu buraruko bw'igihugu ca Mali ku igenekezo ry'umunani ry'ukwezi kwa kane hanyuma ntiyatahuka kw'ihoteri yabamwe
urakoze Frederic ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres rirahangayishijwe n'ikibazo cyo gufungura nabi mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Diane Nininahazwa
mw'itangazo ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres ryasohoye kuri uno wa gatatu ryavuze ko uburere nka bwose bugize Tigre bwugarijwe no gufungura nabi ibi ku bw'iryo shirahamwe bigashobora kunyuka mu gihe c'urushana kiriko kiregereza muri Ethiopia MSF muri iryo tangazo yasiguye ko hari abanyagihugu badashobora gushika ahatangirwa imfashanyo z'ibiribwa iryo shirahamwe ritomora igituma abanyagihugu badashobora kuhashika gusa itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp dukesha no makuru rivuga ko mu kwezi kwa kane ryanonse ibyemezo vy'uko abasirikare ba eritrea aribo bazibiriza izo mfashanyo rimwe na rimwe bakanazisahura canke bakirukana abanyagihugu baje kuzitora eritrea ibi vyagirije ivyamirira kure hagati aho carline cleriger atwara igisata co gutabara vyihuta muri msf yavuze ko abakozi b'ishyirahamwe ryiwe bashitse ku rubuga basanze abugarijwe n'indwara zo gufungura nabi ari ahanini abana abapfasoni bibungenze n'abonsa ibice birenga mirongo ibiri na bitandatu vy'abana msf yabonye bafungurirwa nabi n'ahatangwara baratangura kugira ibice bitandatu ku ijana vy'abo bana nabo baja bafise indwara ziterwa no gufungura nabi biruko mu gihe imiryango myinshi ubu ibeshejeho n'ifunguro rimwe ku munsi rimwe na rimwe iryo funguro rikaba rigizwe n'umukate gusa nk'uko Medecins Sans Frontieres ibandanya ibivuga iryo shirahamwe ry'abaganga batagira imbibe rigafatiraho risaba amakungu kugira ico akoze kuri iki kibazo tugushimire Diana kuri iyo nkuru Tanzania yahagaritse indege zija n'iziva mu Buhindi mu gihe ibitigiri vy'abandura COVID-19 bitera vyiyongera cane muri ico gihugu iyo nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ni ikimenyetso leta ya Tanzania yerekanye c'uko yahagurukiye bikomeye ibijanye no guhangana n'ikiza ca COVID-19 ku buyobozi bwa perezida mushasha Samia Suluhu Hassan. Tanzania yifatanije n'igitigiri gitera ciyongera c'ibihugu vyo muri Afrika mu buseruko vyahagaritse indege zija n'iziva mu Buhindi harimwo Uganda na Kenya. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu Abel Makubi yamenyesheje ku munsi wa kabiri ko iyo ngingo yagiye mu ngiro buno nyene ikazo zobandanya gushirwa mu bikorwa gushika hari ibindi bimenyeshejwe yamara iyo ngingo ntizoba yerekeye indege zitwara imizigo n'indege zemerewe imbere y'uko ifatwa zitwara imfashanyo abaserukira ibihugu byabo hamwe n'imiti ni zimwe mu ngingo zikomeye ziherutse gufatwa na leta ya Tanzania kugira ikiza ca covid cumi n'icyenda nticiyongere uburyo perezida mushasha wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ariko abyifatamwo ku bijanye n'ikiza ca covid cumi n'icyenda iratandukanye bikomeye n'uwo yasubiriye John Magufuli yafashe minenegwe ico kiza ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi muhandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri facebook no ku kibanza cacu ca internet arico wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda kaminuza zigenga zitangaza ko ingaruka z'ikiza ca covid 19 zatumye abanyeshuri bagera ku bihumbi icumi baheba kwiga muri izo kaminuza ibindi na mugenzi wacu asumutakaboye umuyobozi w'ihuriro ry'amashuri makuru na za kaminuza mu rwanda kabera kariste avuga ko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu rwanda bwagaragaje ko amashuri cyane cyane ayigenga aza mu nzego za mbere zazahajwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bwana kabera akumvikanisha ko mu isuzuma bakoze basanze abanyeshuri bagera ku bihumbi icumi barahagaritse amasomo kubera ingaruka zatewe na covid cumi n'icyenda aganira n'ijwi rya amerika kabera yasobanuye zimwe mu mpamvu zatumye abo banyeshuri batakaza ubushobozi bwo kwirihira amashuri icyorezo cya kovide cyatumye bamwe mu banyeshuri bashoboraga kwiyishyurira kubera bakoraga batabasha kugaruka kubera babuze akazi ikindi ni uko n'ababyeyi nabo abenshi hari ababuze akazi hari ubushobozi mu by'ubukungu bwagabanutse ibyo byose rero iyo bishyize hamwe ukashyiraho n'uko abanyeshuri bagiye bafungura mu byiciro kubera bya social distancing usanga rero on average amakaminuza yose yigenga usanga hafi makumyabiri ku ijana by'abanyeshuri batarabashije kugaruka kugeza uyu munsi uyu muyobozi asobanura ko kugeza ubu muri za kaminuza zo mu rwanda habarirwamo abanyeshuri bagera ku bihumbi mirongo inani na bitandatu barimo abiga mu mashuri ya leta n'ayigenga ayigenga yonyine akihariye mirongo itanu n'umunani ku ijana by'abiga muri za kaminuza kabera asobanura ko usibye ingaruka zageze ku banyeshuri asanga n'amashuri yarahuye n'ingorane zirimo no gufunga ugereranije n'ubushakashatsi bumaze no kujya hanze bwakozwe na national institute for statistics usanga education sector ariyo yakubiswe cyane kurusha n'izindi sector zose ku kigero kiri hejuru ariko icyo tuzi cyo nk'uko mwanagiye mubibona muri iki gihe cya covid hari amashuri menshi yagiye agira ibibazo bijyanye n'ubushobozi ndetse amwe akanafungwa ubu rero muri iki gihe cya covid hatagize igikorwa byo biragaragara ko utabura n'andi yagira icyo kibazo damu mukankomeje rose uyobora inama y'igihugu ishinzwe uburezi asobanura ko kugeza ubu batangiye ibiganiro n'abashinzwe imicungire y'ikigega cyashyizweho na leta ngo kizahura ubukungu bw'abikorera bwajahajwe na covid cumi n'icyenda leta yatangiye kubafasha kuko muri kiriya kigega cyo kuzahura ubukungu bashyizemo miliyari zirenga cumi n'ebyiri ariko ntabwo ari amashuri makuru ni amashuri yigenga yose icyo twakoze rero ni uko twegereye abashinzwe icyo kigega noneho bakazahegera bakaba babona inguzanyo kuko bashobora kuzabaha icyo bita wakingi kapito amafaranga yo gutangiza gukemura ibibazo byihuse hari uko bashobora kuzareba ideni ryabo ry'igihe kirekire bakaganira bakaba bareba ukuntu cyangwa se ry'igihe gito bakaba barishyira ku gihe kirekire ibyo bizaterwa na buri kigo na banki bakorana nayo ku banyeshuri bahagaritse kwiga uwavuganye n'ijwi rya amerika wigaga muri kaminuza ya kibungo nayo iri mu zahagaritse yemeza ko abanyeshuri nabo ubu bagizweho ingaruka zikomeye nitwa nsabimana pasifike n'abarihirwaga na farije usanga abenshi bo baragerageje kuba basubira ku mashuri bibemerera bakaba basubukura amasomo yabo ariko na wa rundi mubare w'abanyeshuri batakomeje kaminuza kugira ngo bayisoze mu banyeshuri nk'igihumbi twari dufite urebye nka mirongo ine na batanu ntabwo bigeze bakomeza ishuri hafi kimwe cya kabiri cyose noneho hakazamo ikindi cyiciro muri abo ngabo batize bafite icyizere y'uko babona uburyo bashobora kugira ite gusubira ku ishuri bagakomeza ariko hari abandi bo bafashe umwanzuro neza y'uko ishuri barihagaritse umuyobozi w'inama y'igihugu ushinzwe uburezi mu rwanda yumvikanisha ko kugeza ubu nta ngengo y'imari leta ifite izafashisha abo banyeshuri birakomeye kubera yuko ntabwo ari ubukungu cyangwa se covid yageze ku bantu bose hari n'abigaga no mu mashuri ya leta nabo biyishyuriraga ariko ubu ngubu batakibishoboye natwe ikigega cyacu nka leta natwe ubwacu cyarajegeye kuko amafaranga tuyakura mu misoro impamya ko leta izafata abanyeshuri bigaga hariya ngo baze gushaka buruse hano yenda babe babishyurira ubu rero ntabwo nakubwira ngo muri iyi bajeti turi mu gutegura hari umubare w'abanyeshuri twaba twarashyizemo y'abana bigaga muri ariya mashuri icyo cyaba ikintu cyaganirwaho mu rwego rwa politike leta yashyizeho ikigega gishinzwe gufasha abikorera kuzahura ubukungu bwabo bwazahajwe na covid cumi n'icyenda ariko benshi mu bikorera batangaza ko kugana iki kigega bikigoranye bitewe n'amabwiriza asabwa kugira ngo umuntu abe yahabwa iyo nguzanyo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta ikinyamakuru cyigenga cyo mu burundi iwacu kiri mu binyamakuru bitatu byatowe mu bishobora kuronswa agashimwe kitwa one world media award ako gashimwe gatangwa uko umwaka utashe n'ishyirahamwe one world media ryo mu bwongereza gahabwa ikinyamakuru cyashoboye gukora mu bihe bigoye ariko ntikidohoke ku ibanga ibinyamakuru byari byatoranijwe byarenga ijana byo mu bihugu mirongo icyenda na bitandatu bitatu bisigaye ni iwacu cyo mu burundi connectas cyo muri colombia na myanmar now cyo muri myanmar mu kiganiro antoine kaburahe yatanguje iwacu yagiranye na mugenzi wacu diane nininahazwe yamubwiye ko begukana agashimwe canke batokegukana ari iteka n'intege ku bamenyeshamakuru bakorera umwuga ku rubuga rwa interineti mu burundi twatowe mu binyamakuru birenga mirongo icenda na bitandatu byo ku isi twabyakiriye neza cyane rero je natanguje iwacu nivyo ariko ako gashimwe n'ukuri gakwiye abariko barakora uno munsi abari mu burundi jewe kumva zitamvuye ko ni ukwirirwa ndagaruka ko ngira benshi bazi nkiri mu burundi ariko abo nasize abo twatanguranye nkabasiga ntibaciye bava ku kivi barabandanyije umwuga kandi bari no mu bihe bitoroshe benshi bazi nabyo nyine ukwirirwa ndagaruka ko bon sinovuga ngo twatsinze cyangwa twatowe mugabo aho aho tugeze hose gucagurwa kuri urwo rugero ni ukuvuga yuko igikorwa cyacu gishimwa hanyuma bigenda gute ngo umuntu arinde ashika muri ibyo bibanza uko bagenda baratorwa gushika bazoshike ku gatahukane kugira utorwe uve mu bandi ni uko igikorwa ukora ni uko kiba cyarushije ibindi mu kurangura akazi kacu neza kugira muve mu binyamakuru birenga mirongo icyenda na bitandatu mugatorwa ni uko baba bashimye baba bize ibyo ibyo mukora bakaraba amareportage mwagize gukora uwo mwuga wacu mu burundi murazi ko bitoroshe kwemvo nyinshi ingorane twaciyemo izo turimo mukamuzi ko hariho n'abamenyeshamakuru benshi mbere bahunze n'igihugu kubera imvo zitandukanye ni umwuga utoroshe iyo rero bahaye agashimwe ikinyamakuru ni uko baba bazi ingene gikora n'icuka kiri aho kirimo kirakorera murabye nk'abo turi ko turahiganirwa colombia murazi yuko hatoroshe colombia ni igihugu kirimo ubwicanyi bwinshi cyane birimaniya birimaniya ho murazi yuko habaye ihirikwa ry'ubutegetsi murazi ibyo bihugu biri byonyine birimaniya na colombia bakaba batoye ibinyamakuru bibiri bo muri byo muri ibyo bihugu ni ukuvuga yuko bazi abanyamakuru n'ibinyamakuru biri muri ibyo bihugu ingene bifite ingorane mu gukora hama no mu burundi murazi nta kubeshanya naho nyine ntibyoroshe naho twavuga tuti ubu hariho agahenge kariho karaza hanyuma rero ivyo bitatu harimo ico muri Colombie harimo ico muri Birmania ariyo Myanmar na nayo iwacu mu gihugu c'u Burundi hazovamwo umwe ahabwa agashimwe abasigaye babiri hari ico bazohabwa ku batadoshobora gutahukana umwanya wa mbere batoramo kimwe mugabo twiye ku bwacu n'ukuri nawe tutotorwa kubona tugeze aho ntacu kandi mu bisanzwe umwuga ntitukora ngo turonke ubushimwe ni ukuvuga ari umwuga dukunda umwuga benshi bari bihebeye hariho n'abawugize hariho n'abawufungiwe murabizi hariho n'abavuye mu bihugu kubera umwuga biradutera intege kubona yuko ku isi hariho abantu bazi bati mu burundi hariho abanyamakuru bariko barakora neza hanyuma uwuzotahukana ikibanza ca mbere ubundi ako gashimwe ahabwa kaba karimo ibiki oya ico naco nzi n'ukuri nuba ndiko ndakubisha ego antoni kaburahe mugiye muri ico muri ivyo bibanza bitatu bihiganirwa ah, ku gashimwe mu gihe amashamwe amwe amwe atandukanye handavwa nk'icegeranyo gishasha ca reporter sans frontiere bivuga ko uburundi bwateye intambwe ariko mukagaruka mukagereranya mukavuga muti turi kumwe n'ibihugu bibiri aho ivy'itangazamakuru vyifashe nabi muri colombi no muri myanmar nta woca yibaza ati none uburundi na na colombi na myanmar biza bihurira kuki kuri ico kintu ni ukuvuga yuko muri ivyo bihugu bitatu eh, umwuga wo kumenyesha amakuru atari umwuga usanzwe kubera ingorane ziba ziri muri ico gihugu nivyo uravuze yuko uburundi bwateye intambwe na reporter sans frontiere mu cegeranyo giherutse kugira eh, iravyemeza ariko ingorane zira- ziracyahari eh, murabizi hariho n'abamenyeshamakuru bahunze hari abaciwe imanza eh, nk'ibyo byose ni ibintu byerekana yuko hariho hakiri ingorane umugabo zishobora gutorerwa umuti Eh, mu gushora nogira nti ivyo bihugu bitatu ico bihuriye kuko ni uko umwuga wo kumenyesha amakuru muri ivyo bihugu utoroshe antoine kaburahe mwatanguje ikinyamakuru iwacu mu gihugu cy'u burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika twongera tubipfuriza amahirwe yo gushobora kuzotahukana agashimwe one world media kazotangwa itariki ya cumi n'indwi y'ukwezi kwa gatandatu n'umwaka murakoze kandi ako gashimwe nibaza yuko kazoba gateye iteka abanyamakuru bose b'abarundi aho bari abari mu burundi n'abatari mu burundi tugaruke mu rwanda aho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu sentare y'intango ya kicukiro i kigali yatanguye kuburanisha madamu beatrice munyenyezi ku byaha bya jenoside yikekwa ko yakoreye mu cahoze ari perefegitura ya butare ubu ni mu bumanuko bw'igihugu yirukanywe ku butaka bwa amerika hagati mu kwezi kwa kane inyuma y'uko vyibonekeje ko yabesha inzego zo muri ico gihugu erike bageribusa yakurikiranye urwo rubanza abanyamategeko pierre celestin buhuru na gatera gashabana bunganira madamu beatrice bunyenyezi nibo basabye ijambo ku mwuzo wa mbere bazamura inzitizi ko bitumvikana uburyo bunganira yagejejwe ku butaka bw'u rwanda avuye muri leta zunze ubumwe za amerika bavuze ko nta dosiye igaragara niba icyo gihugu cyaramwohereje kuburanira mu rwanda cyangwa se cyaramusubije mu gihugu cye cy'amavuko nk'umwenegihugu bavuze ko uregwa yabibwiriye ko yirukanywe ku butaka bwa amerika nyuma yo gusanga yarabeshye ko atigeze agira uruhare urwo arirwo rwose mu bikorwa bya jenoside ubwo yasabaga ubwenegihugu mu makuru yahaye abamwunganira bavuga ko yemeye ko yafungiwe muri amerika igihe cy'imyaka icumi azira ibyo byaha ariko bakibaza ukuntu ubushinjacyaha butagaragaza dosiye y'uburyo yageze mu rwanda aba banyamategeko bavuga ko mu gufatwa kwa munyenyezi agafungwa bitubahirije amategeko kuko nta mpapuro mpuzamahanga u rwanda rugaragaza ko rwari rwaramushyiriyeho rumushakisha ngo zibe arizo zashingirwaho ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko munyenyezi yirukanywe na leta zunze ubumwe za amerika akigera ku kibuga cy'indege i kigali inzego z'ubugenzacyaha zihita zimuta muri yombi bwavuze ko hari dosiye yari yarakozwe akekwaho ibyaha bya jenoside bwashimangiye ko uregwa atafashwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kandi ko dosiye imushyikiriza u rwanda yatanzwe na ambasade ya amerika mu rwanda ko buyibitse indi nzitizi abanyamategeko bunganira madamu munyenyezi bagejeje ku rukiko ni yuko munyenyezi yafunzwe imyaka icumi muri amerika azira kugira uruhare muri jenoside bisunze ingingo z'amategeko u rwanda rugenderaho n'amasezerano mpuzamahanga rwashyizeho imikono baravuga ko ntawe ukwiye guhanwa ubugira kabiri ku byaha bimwe bagasaba urukiko gusuzuma niba hatarabayeho ubusaze bw'ibyaha basabye umucamanza ko nasanga byarazimye yahita atesha agaciro impapuro zimufunga ubushinjacyaha kuri iyi nzitizi nayo bwavuze ko nta shingiro ifite bwabwiye urukiko ko munyenyezi yahaniwe anafungirwa kubeshya amerika atahaniwe ibyaha bya jenoside bwahise buhabwa umwanya wo gusobanura ibyaha birindwi bya jenoside bumurega ko akekwaho kuba yarabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya butare ihuye mu ntara y'amajyepfo bumurega ko muri mirongo icyenda na kane yabanaga na nyirabukwe pauline nyiramasuko wari minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango n'umugabo we Arsene Shalom ntaho bari buvuga ko babaga muri hoteli ihuriro yiciweho abatutsi ko munyenyezi ari we wabikaga urufunguzo rwa kave inzu y'ubuvumo y'iyo hoteli kandi ko abatutsikazi bahicirwaga yabanzaga gufungura interahamwe zikabasambanya ku ngufu bamurega gushyiraho amabariyeri ahantu hatandukanye muri butare no kwitabira inama zateguraga jenoside ndetse bakamurega ko we ubwe yakoresheje imbunda nto yo musotera yica abatutsi ibyo n'ibindi bubishingira ku batangabuhamya bahawe amazina y'ibanga kubera umutekano wabo bugasaba ko yabafunzwe by'agateganyo mu gihe bugikora iperereza ahawe ijambo munyenyezi wumvikanaga mu ijwi ryo hasi yabwiye urukiko ko ibyaha byose abihakana kuko atabikoze yavuze ko n'abagize umuryango wo kwa nyirabukwe bose atari abazi yavuze ko abamushinja ibyaha batari bamuzi urego yabwiye urukiko ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane yari atwite indi ndaya y'impanga ku buryo ngo yirirwaga mu rugo kandi atashoboraga no kugenda n'amaguru kubera ko inda yari ifite ibibazo yavuze ko yari afitanye ibindi bibazo nabo kwa nyirabukwe nyiramasuhuko yasobanuye ko muramukazi we yamuteye icyuma ku gahanga hakivuga ayo magambo yaturitse asuka amarira mu rukiko umucamanza asaba kumuha amazi agasomaho munyenyezi yavuze ko ku myaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko atarigera afata imbunda nk'uko umushinjacyaha murega kwiyicisha abatutsi umucamanza yamubajije icyo atekereza gituma aregwa ibyaha biremereye bya jenoside undi nawe akavuga ko bitumvikana gusa yumvikanisha igisa no gukeka ko intandaro ari umugabo we ntaho bari na nyirabukwe nyiramasuhuko bahamwe n'ibyaha bisa n'ibyo aregwa yabwiye urukiko ko yamaze imyaka icumi afunzwe muri amerika kandi ko kongera kumufunga kubera ibibazo by'ubuzima afite atasobanuye bishobora kutazamugwa neza abanyamategeko bamwunganira bavuze ko abatangabuhamya bamushinja ibyaha bigaragara ko batamuzi hafi ya bose uko ari munani bavuga ko bari bamuzi yiga muri kaminuza y'u rwanda mu gihe ahubwo n'amashuri yisumbuye atari yakayarangije kuko bahise bamutera inda bavuze ko abo bamushinja bagiye bateshwa agaciro n'urukiko rwa rusha ubushinjacyaha bukavuga ko mu kumukorera dosiye habayeho kumwibeshyaho kuko ngo umugabo wa munyenyezi ntaho bari ariyo wigaga muri kaminuza umunyamategeko buhura avuga ko abamushinja bigaragara ko bagiye bahanahana amakuru yo kumubeshyera akabyita association de menteur ishyirahamwe ry'ababeshyi mu kinyarwanda ugenekereje kuri gashabana akavuga ko no mu rubanza rw'uwari perezida wa Cote d'Ivoire bwana Ruhamba Gubo ahagaragaye abatangabuhamya bameze nk'abashinja Munyenyezi bigatuma urukiko ruhita rumurekura ako kanya Munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko ni mukazana wa Paul na Nyiramasuhuko wari minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi ubu yakatiwe n'inkiko imyaka mirongo ine n'irindwi nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside urukiko ruzafata icyemezo ku ngingo y'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ku itariki icumi z'ukwezi kwa gatanu ahabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tugushimire eric
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izay'indwi gushika izay'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika i washington dc umwaka urarangiye indwara ya covid cumi n'icyenda yadutse ku isi kandi imaze guhungabanya byinshi na benshi iyo ndwara ntiyababaje umubiri gusa ahubwo yanahinduye ukugena abantu biyumvira ingaruka zitandukanye zimaze kwigaragaza harimwo n'ibibazo byo mu mutwe mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yabiganiriye ko na Dr Jean Damascene yamuremye ayoboye ishami rijejwe ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda uko wabivuze tumaze umwaka urenga duhanganye n'ikibazo cya covid cumi n'icyenda bigitangira twavuga ni indwara yo mu bushinwa tugeze aho dukanguka yakwiriye isi yose ariko uko yagendaga ikwira isi yose abantu bafatwaga n'ubwoba ndetse bamwe bakiheba abandi bakagira umuhangayiko ari byo bigira ingaruka no ku buzima bwo mu mutwe ari cyo cya gice kigenga ibyiyumviro n'imikorere y'umuntu rero mu rwanda uretse kuba twaragiye tugaragarizwa imibare y'abantu banduye imibare y'abavuwe abakize ndetse hakaba harabonetse n'abo yahitanye mu by'ukuri ibyo byose byatumye abantu bashya ubwoba hanyuma ubwo bwoba burabahungabanya ndetse abari basanzwe bafite ibibazo byo mu mutwe barushaho kugira ibindi bibazo byiyongeye nta watinya no kuvuga ko uretse kuba ibibazo byo mu mutwe byarongeye intera hari n'abantu bashyashya bagaragayeho ibibazo navuga ibibazo byo mu mutwe kubera ikibazo cya cya kovide mu by'ukuri rero ndavuga ko no mu rwanda kuko kovide yahageze ikangiza umubiri yangize n'igice cy'ibitekerezo ari byo twavugaga ubuzima bwo mu mutwe yego hari umwe mu bakunzi b'ijwi rya amerika utwandikiye witwa janvier itahiwacu arabaza ngo ibibazo by'amakimbirane aba mu miryango ava muri ubwo burwayi ngo byaba se bituruka ku ngaruka za kovide cumi n'icyenda
twavuga ko amakimbirane mu by'ukuri hari amakimbirane akwirwa n'imibereho imibanire y'abantu n'abandi ntawavuga ko amakimbirane aterwa n'uburwayi bwo mu mutwe ahubwo icyari kizwi ni uko amakimbirane ubwayo ashobora gutera ikibazo cyo mu mutwe ni ukuvuga ngo ntabwo ibibazo byo mu mutwe ari byo bitera amakimbirane uretse ko umuntu urwaye mu mutwe ashobora kugira ibibazo by'imibanire itari myiza n'abandi bantu ibyo birumvikana ariko mu by'ukuri ntawavuga neza ko amakimbirane aterwa n'ibibazo byo mu mutwe ahubwo ibindi icyo twavuga ni uko kubera ingamba zagiyeho kandi zari ngombwa ni ukuvuga ngo hari ibibazo by'imibanire byagiye bihinduka twavuga nk'abantu hari abantu batari bamenyereye kuba hamwe hari abantu bari bafite wenda ubuhungiro ku kazi kubera imibanire itari myiza yo mu mago hanyuma noneho guma mu rugo igatuma bagomba kuba mu rugo ndetse bakabana n'abo batari biteguye kubana kuko ibyemezo byafashwe nongere mvuge ko byari ngombwa kandi byaradufashije bituma kovide twiyongera ariko mu by'ukuri kubera ko bititeguwe hari hari ibibazo byajyanye n'ibyo ngibyo navuga ko nko mu mibanire ya mu ngo byagaragaye ko hari abantu bagize ibibazo mu kubana kubera ko babaye burize yo kubana kandi batari babyiteguye twanavuga ko hari imibare yaje kugaragara ko hari n'ibikorwa bitari byiza byaje kugaragara nk'ubu hari hari imibare y'abana bagiye bafatwa ku ngufu muri ibyo bihe ariko nk'ubu ngubu nanone n'ubwo twavugaga twaje kubona ko nubwo bavuze ngo utubari twarafunzwe byaje kugaragara ko ukunywa inzoga mu buryo bumwe cyangwa ubundi twariyongereye kandi tuzi ko kunywa inzoga biba intandaro y'amakimbirane bikaba n'intandaro y'ibikorwa bibi bitandukanye rero kuri icyo kibazo ndumva ari ibyo twasubiza tutavuga ko bimwe bishobora kuba byarongewe n'ingamba zashyizweho kubera ko tutari tuziteguye kubera nanone kovide yaje tutayiteguye byabaye ngombwa ko dufata ibyemezo bikarishye ariko bifite inyungu ihoraho y'uko twagomba gukumira kovide kandi birimo biragaragara ko twayikumiriye n'icyo umuntu yamusubiza
abo mwavugaga nabo banywera inzoga mu ngo zabo kubera ko bari muri guma mu rugo
kubera muri guma mu rugo hari abantu n'ubundi batazi kuguma hamwe wenda muri kamere yabo ariko nabyo wenda twakwita ko aba ari ikibazo cyo mu mutwe gitera umuntu ko yumva agomba kuzerera ibyo nabyo biriho kabone n'ubwo atari uburwayi buba bweruye ku buryo umuntu yajyanwa mu bitaro ariko hari abantu batazi kuguma hamwe hari bamwe twabonye bafashe risike bikaba ngombwa ko abapolisi bajya babasubiza mu rugo badashobora batashoboraga yo kuba baguma mu rugo ikindi jeniye navuga ngo biriya byemezo yewe nk'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe hari n'abo byafashije byafashije bikanavura nk'umuntu wumvaga adashobora gufata icyemezo cyo kuguma hamwe cyangwa kuba hamwe igihe runaka hari abo babonye kuko bishobora ibyo bintu bishoboka kandi bakaguma hamwe hari abantu byabaye ngombwa ko bagira uburyo batunganya mu rugo kubera ko batabonaga n'umwanya wo kureba ibidatunganye nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemwo gukurikirana radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washyize hamwe aya majwi bifatu ari maskarara amakuru yari ahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanje vide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika